mwandanya kumviriza ijwi rya amerika mwandanya kumviriza ijwi rya amerika mwiriwe neza nshuti mutanguye inondwe nshasha muri kumwe natwe muri sitidiyo ya cumi n'umunani y'ijwi rya amerika risamira ni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwe na jewe diane nahazo ndongoye ibiganiro vy'uno mwanya zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo tugiye kubashikiriza turababwira ivy'umurundi twa parfait hakizimana yahungiye mu ikambi ya mahama asigura igituma atakigiye mu ihiganwa rya taekwondo ry'abagendana ubumuga ritangura i londres mu bwongereza uno munsi umusore rero avuga yuko impapuro yari yarasabwe kurondera atashoboye kuzironsa kuzironswa bivuye kuri zimwe zimwe zitangwa nabo mu gisata ca hcr impapuro z'ingendo turabigaruka ko handi hato mugume mu- ku maradiyo yanyu mutwihanganire ariko murumva yuko ivyuma vyacu bitariko biragenda neza turi kumwe n'abamenyesha amakuru bacu batandukanye kugira ngo batubwire amakuru avugwa irya nino turahera mu gihugu c'u rwanda aho sentare nkuru ya nyarugenge i kigali mu rwanda yatanguye kuburanisha urubanza rw'abo mu muryango gwa- ya nya- wa nyakwigendera sinapol rwigara turi kumwe ku murongo wa telefone na mugenzi wacu eric bagira ubusa eric mwiriwe eric eric
ego ndakumva diane amahoro neza
n'amahoro urubanza rugeze
Ah, ni ukuvuga kugeza kuri iyi saha ikiriho mu rukiko umucamanza ari kumva amajwi yagiye afatwa kuri telefone kuri telefone z'abagize umuryango wa rwigara uhereye kuri madame adeline rwigara ah, diane rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda washatse kwiyamamariza gutegeka u rwanda ariko ntibimuhire na murumuna we w'amahoro anne rwigara ni ukuvuga ngo rero Ah, hari ibiganiro biri mu majwi cyangwa se odiyo makumyabiri Ah, ubushinjacyaha buravuga ko umunani muri zo oh, bugo- zigomba kuzumvirwa mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu muhezo ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu bari kumva izo ngizo cumi n'ebyiri muri izo cumi n'ebyiri rero ah, urabona ko ni amajwi bagiye cyangwa se bagiye bifata nka adeline rwigara akifata akohereza abantu batandukanye uwo yagiye yoherereza cyane wavuga n'uwitwa tabita gwiza wo mu muryango we uba muri canada aho agenda avuga ko leta ah, y'ubutegetsi bw'i kigali ni leta y'abicanyi ngo ya- yanze gukora ikiriyo cy'umwami umwami kigero wa gatanu ndahindurwa akavuga ati akazakurikira muzakabona akavuga ngo imbere hashobora kuzaba jenoside nibyo ubushinjacyaha bwasobanuye Ah, hari n'ahandi yagiye avuga ko ah, leta yishe abacitse ku icumu abacitse ku icumu ah, bavuga ko yagiye avuga urutonde rurerure ariko ntabwo babavuze mu majwi ni ukuvuga ngo rero ikindi wavuga ah, ugeze kuri diane rwigara baramushinja icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano ubushinjacyaha bwavuze ko yagiye ajya mu mago y'abantu batandukanye akababeshya ko ari Eric.
umukozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora cyangwa se nec ababeshya ko agiye kubahindurira kuba- kubahindura ku rutonde rw'itora ubundi akababeshya ko agiye kubongera kuri lisite y'abatishoboye ni ukuvuga ngo rero hari na simukadi bavuga ngo yagiye ashaka simukadi za telefone akagenda akazigura n'abantu bazicuruza yarangiza agahimba imikono eric y'abantu abari batandukanye.
bitabiriye urubanza uno munsi harimo bande baje kuraba urwo rubanza Ah, abitabye urubanza n'ubundi urabona ko nta cyatandukanye harimo abadiplomate inzego z'umutekano umutekano wakajijwe bisanzwe abanyamakuru mpuzamahanga n'imbere mu gihugu ni ukuvuga ngo rero kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ngo iburanisha riri burangire ryaruretse kuba umucamanza ari kumva izo odiyo ntabwo abaregwa baragira icyo bazivugaho gahunda yo kuzivugaho ntabwo irajya urakoze cyane ubandanye ukurikiranira hagufi urwo rubanza turaza kubigaruka ku makuru yacu yo hanyuma
nanjye ndagushimiye tuve ngaho rero mu kigali mu rwanda ce dukubitira i bujumbura mu burundi aho uno munsi ari umunsi mpuzamakungu wahariwe gufungura neza mugenzi wacu eroje wirika neza yanyarukiye mu buterere ni mu buraruko bwa gisagara ca bujumbura ahasuka imicafu ivuye mu mazu no mu mahinguriro muri ico kibanza abantu batari bake niho bakura imfungurwa eroje amahoro ngaho mu buterere
amahoro neza diane abantu bahari ni bande
abahari bagizwe novuga n'imice yose harimo abatamakazi harimo abagore bakiri bato bahetse n'abana harimo abana ubwabo harimo abagabo harimo n'abatama bakuze bose usanga ariho bari ngaho hantu mu buterere mbega none nta ndwara izo mfungugwa zibatera
diana aho hantu ugerageje kuharaba uhashyitse ni ibintu ubona ko bisa n'ibitangaje ni ukwinjiza ko ari umuntu yo akuri imfungurwa ngo afungure amasure kubaho kuko urusazi wari uko ruratuma hirya no hino ruduma nako hirya no hino nawe uyumvire yarara ibintu byose harimo niba bivuye mu macafu mu bucafu bwegereye mbere n'ahantu haba hajya nk'amazinantoki iyumvira ahantu igene haba hameze ariko rero abo bantu bamwe batugakira indwara za tifoyide za malariya n'indwara z'ugucibwamo ariko hari abandi batubwira bati aha nahaje kera rwose atunze imyaka mirongo itanu irenga ati umubiri wanjye usa n'uwamaze kumenyera ubuzima bwo ngaha hari imigambi leta yaba yavuze ku bijyanye no gutuma abantu bafungura neza bofungura neza kurusha
yego umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi mu burundi yavuze ko ubu leta igiye kwihutira cyane ibijyanye no gusubiza isi uburyohe no kuronsa ibyankenerwa rw'abanyagihugu bose abarimyi cyane cyane kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu mu gihugu gutyo inzara ishobore gutuzwa urakoze cyane rwose eloge wirika neza turaza kugaruka ku buryo burambuye kuri ino nkuru yawe makuru yacu yo hanyuma murakoze nawe diane
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu mwakoze kutwihanganira nshuti bakunze ibijwi rya amerika ivyuma vyari vyatugoye ariko turabona bigiye mu buryo pafe hakizimana umurundi yahungiye mu ikambi ya mahama mu gihugu c'u rwanda yogiye mu ihiganwa rya taekwondo london mu bwongereza ritangura uno munsi ntakigiye nk'uko twari twarabibamenyesheje mu ntango za kuno kwezi igituma si kindi ni uko ata mpapuro z'urugendo afise ivyinshi na mugenzi wacu desire hatungimana yayazi kandi na pafe hakizimana uwo musore amenyesha ko impapuro z'inzira titre de voyage yaronse atevye arizo zatumye ataronka uruhusha bita viza rumuha uburenganzira bwo kuja mu gihugu c'ubwongereza ahanini icyabitumye ni uko tutashoboye kuronka ibipapuro by'inzira ku gihe tukaba twarabuze viza twaronse igipapuro c'inzira dutinze twarumva ko ariko bari bafasha babirondera mwaramenye aho vyapfiriye hari inkuru zikwiye mufise baradufashije n'ubu bakibikora aho byatebeye nyene naho kuri ivyo bipapuro vy'inzira niho catebeye gusohoka vyasohotse bitinze hanyuma ca biragorana ingene twotora viza kuko viza niyo naco ni ikintu usaba imbere inisomene ava canke desomene ntivyashobotse twaronse ibipapuro vy'inzira dutevye uwo musore umubabaro wari mwinshi igihe twaganira ariko akemeza ko agiye kubandanya imyimenyerezo kuko yizera ko akandi kariryo kazoboneka urabizi ye niyo umaze iminsi witoza kandi witoreza guhangana n'abantu bo ku rwego rw'isi ukaza wumva ko bitagiye gucamo ntubyakira neza mugabo ntibisigura ko umuntu yoca heba umwitozo twe tuguma twitoza kuko amakompetisiyo arahari n'ayandi arahari tuzokina amahirwe arahari yo gukina kandi nabo ni kwa kundi nyene inzinzi tuguma tuyizeye ariko iyo umuntu yari yamaze kwizera ibintu na cyane cyane amahiganwa akomeye ku rwego rw'isi agasiba eh, ntabura ikintu kimuhungabanya mu mutima we nta vyagushika abavandimwe turi kumwe mu nkambi benshi baratangaye bari bazi ko ntegerezwa kugenda eka n'abayobozi bamwe bamwe bariko barabimfashamo baranyizeza cyane babonye bidakunze icyo bakoze bambaye hafi barandemesha kandi jewe ibintu nk'ibyo turabimenyereye tumaze kurata amakompetisiyo menshi kuva n'i burundi kumva nk'izo nyene zo kuronka ibipapuro utinze uwo mubabaro parufe yagize n'abamurongoye iyo nkuru bayakiriye nabi cyane mbogo alexi akaba amenyesha ko baciye bigira inama yo kumuba hafi kugira uwo mubabaro ntuhave umubuza kubandanya imyimenyerezo kandi akaba amenyesha ko yamaze kuvyakira jewe nk'umurongoye club ngaha imahama ku kuntu ibintu vyifashe ntibyadushimishije na gato ko twari tuzi ko turonse umunanutsi wacu agiye kuduserukira akaduserukira nk'impunzi yokongera akaduserukira nk'abarundi ariko kubona atashoboye kwitaba ayo mahiganwa ntibyatunezereje twabyakiriye n'umubabaro ariko ntiducika intege twibaza yuko no mu yindi minsi umuyobozi wacu cyangwa n'abandi bantu dufite ngaha barimo baratera imbere twibaza yuko bazoshobora kuronka akaryo ko kwerekana yuko nabo bashoboye urabye umunonotsi wawe ukaraba amaze kuronka iyo nkuru itanezereje ntibibaze yuko izo imuca inkokora agasubira inyuma byo mbona byo byaramubabaje cyane ariko twagiye turayaga buke buke nawe igihe amenye iyo nkuru ko atazogenda turashoboye kumuremesha turayaga abandi banyonotsi bagenzi biwe baguma bamushigikira twibaza yuko bitazomwafekita cyane rwose icyo gipapuro cy'inzira gihabwa impunzi bita titre de voyage cyatumye parfum hakizimana acererwa mu gikorwa cyo gusaba viza kirahangayikishije abarundi batari bake bahungiye mu gihugu cy'u rwanda kuko kukironka bitoroshe n'abakironse kenshi kibashikira ibyo bagira bajemwo byarangiye desire hatungimana imahama ijwi rya amerika harakoze desire hatungimana muti none parfe hakizimana ninde ubuzima buriko buramuranga muri urwo rugendo arimwo rwo gukina tayikondo n'ugwahe reka kandi dusubize ijambo desire bongeye barayaga imbere yaho yariko aritegura kuja muri uryo higanwa mumva atashoboye kujamwo atwibutse bimwe bimwe mu biranga eh, parfe hakizimana yatanguye urukino rwa tayikondo yipfinira akurikira abakuru biwe none uno munsi amenyesha ko urwo rukino rwamaze kumuja mu maraso natanguye ngenda nkurikira abandi kuko twaba ku musaga mu nkambi y'igisirikare nabona babikina bakuru banje nawe nkakurikira nkashimira umumetere yitwa erwa niwe yampaye esipuri yo kuguma nkina mu bandi nk'uko mubibona nari ndwaye ukuboko ngendana ubumuga mfite ubumuga mugabo akanyakwaje cyane none gaparufe umuntu afise ubumuga koko aragira urukino rwa tayikondo tubona rusaba gutera imigerere bimwe bikomeye cyane mu ncamake tayikondo ahanini amanota menshi ava ku maguru dukoresha amaguru cyane ni nacyo gituma naguma ngira kuraje yo gukora kandi na metere wanje akabinyumvisha ko bishoboka manza asanga nabyisanzemo nyine ubu numva niyareze ndakina uko bisanzwe nk'abandi kubona parfe hakizimana afise ubumuga amenyesha ko yamaze kuvyakira ahubwo ikimuraje ishinga no gukora cyane kugira n'abadafise ubumuga bashobore gukora cyo kimwe mu myimenyerezo ahanini nta kinini bintwara kiretse ko hariho nk'ama exercice aba asaba amaboko abiri bica bisaba ko ugerageza kugira gushiramwo ingufu kugira nawe ukorane n'abandi ugakoresha ukuboko kumwe nyine ugasanga wagiye muri ritime imwe n'abandi abamugaye si benshi bagira tayikondo mbega birakorohera kwitegura uri kumwe n'abandi atabumuga bafise wowe ufise ubumuga mu ncamake umuntu wese agerageza kwiha icyizere mu mutima wiwe iyo yagiye mu kintu agikunda ubu ku rwego n'abandi ko ntibikintera ingorane kuko ndafise abanyeshuri nigisha mfise krebe ni bujumbura nayo ifise krebe n'ubu ndafise krebe mu nkambi ya mahama rero gukorana n'abakomeye biri narabimenyereye kuko no mu krebe nakuriyemo twakorana n'abakomeye nta kibazo uno musore asaba abo bose bagendana ubumuga kutihebura kuko nabo nyene bafise ivyo bashoboye abantu bafise ubumuga urabye nko mu bihugu ibi biteye imbere bo barabyitabira baritabira imikino y'abagendana ubumuga cane gose mugabo twe muri ibi bihugu vyacu ntiturabona yuko abantu bafise ubumuga boshobora inkino mugabo turibesha kuko nasanze ahubwo bakwiye guhaguruka nyene nabo bagakora kuko byose birashoboka Desire Tungimana imahama ijwi rya Amerika Desire Hatungimana urakenuye hejuru ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mashobora kandi kumviganiro vyacu muce ku rubuga rwa internet yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com nayo ku rubuga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara mu kanya twerekeza muri Kongo abanyeshuri b'abarundi biga amashuri yisumbuye yo mu rusenda muri congo bamaze igihe kigera ku mezi abiri batanga uyu mwaka w'ishuri wa bibiri na cumi n'indwi usha bibiri na cumi n'umunani bavuga ko bagifise ingorane z'ibikoresho vyo mu mashure muri abo banyeshuri hari abandika ku mpapuro kugira ngo bashobore kuza baribuka two mwigisha yababwiye kubera atamakaye inkuru irambuye na vedaste ngabo akoresha ijwi amerika muri congo abanyeshuri b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye n'abanza yo mu rusenda bavuga yuko babuze ibikoresho by'ishuri byo gutangira umwaka w'amashuri wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani ibi bigatuma bajya bakoresha impapuro zagiye zisigara mu makayi basigaje mu mwaka ushize w'amashuri bamwe muri aba banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya rukorora riri mu rusenda baganiriye n'ijwi ry'amerika bagaragaza yuko bugarijwe no kutagira ibikoresho by'ishuri twaratanguye ku ishure dutangura ku ishure nyene dutangura mu buzima nyene bu- butoya cane bw'umurefugie nta mwaye novuga ko twari dufise zi- zirengeje cane umuntu ashobora kuba- ashobora kuba afise stilo canke afise nk'agapapuro yandika ko les explications n'akandi ka resume izo nizo mwaye novuga ko dufise nta makaye nta- nta karamu nta sakoshe zo gutwara ivyo bikoresho nk'imvu- nk'imvura igihe iguye ivyo vyose ntavyo dufise vraiment nka jewe natanguranye umwaka wa kane bo umwaka wa kane baraduhaye amaniforume baraduhereza n'amakaye mugabo tumaze gushika mu mwaka wa gatanu ni ukuri mu nyuma nta kindi kintu basubiye kuduha mu wa gatandatu nyene nta kindi kintu basubiye kuduha tena mugabo renuvo veni barabahaye amaniforume barabahereza n'amakaye nubwo abo renuvo veni bahaye amakaye nta gihe na kimwe bigeze baduha amakaye akwiye Ba- nimba ugiriwe ubuntu ukaronka nk'iryo kaye baguhereza amakaye nkane canke atandatu akira munyeshuri ni ukuvuga rero turahangayika cyane nka twebwe abantu turi mu wa nyuma kuko ushobora gusanga ibintu vyose wabishize mu ikaye imwe uyu mwana w'umukobwa wiga mu mwaka wa kane w'ishami ry'ikoranabuhanga avuga yuko igihe umwarimu aba ari kubaheza ibyo kwandika babura aho babyandika bityo bigatuma badindira mu byo biga nka jewe mu gihande c'iwanje mu makaye nkoresha vrema ibipapuro nasigaje mu makaye ya naipasi Mm, niyo nkoresha nose ubona ari ihe ari izihe ngaruka bigira kuba mudafite ibikoresho by'ishuri ingaruka ni kubera abashobora kutwigisha tukabura aho tuvyandika tukavyibagira canke mu maresume abandi bagafata resume twe tudafashe resume tukabura resume twigiramo aba banyeshuri hari icyo basaba amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi yo mu rusenda amashirahamwe ashinzwe uburezi nibaza yuko yoturonsa ama uniforme akaturonsa mbere ndetse amasakoshi yo gutwara amakaye n'amakaye ahampande n'ama instruments scolaires nka boîte mathématique zishobora gukenerwa muri mathématique na physique Martin Rukamigwa ni umukozi ukorera ishyirahamwe rya Ebenezere risanzwe ritanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri b'impunzi z'abarundi ziga mu mashuri yisumbuye yo mu Rusenda atangaza ko muri kino cyumweru batangira gutanga ibikoresho by'ishuri kuri abo banyeshuri b'impunzi z'abarundi ariko sinavuga ngo twaratinze cyane kubona batangira kwiga ukwezi kurangira tugafatira ukundi nta bikoresho bafite igihe ni kirekire ariko muri iki cyumweru tuzatanga amakaye n'amakaramu ku banyeshuri hiyongereyeho n'ishuri rya la reflexion rifite abana magana atatu na mirongo irindwi n'umwe urumva n'abana benshi biyongereye n'abanyeshuri baguma baza kwiyandikisha gahoro gahoro tuba dushaka ngo imibare yose nimara kuzura efekitife yose yuzuye tuzane ibikoresho bibakwiriye Tumenyeshe yuko amashirahamwe ya Save the Children na Pax Christo ariyo ajya atanga ibikoresho by'ishuri ku banyeshuri biga mu mashuri abanza yo mu Rusenda. Ndasenga bo kubw'ijwi rya Amerika mu Rusenda ho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
urakoze na wowe vedaste ngabo iby'indero tubibandanirize mu gihugu c'u Burundi neza na neza ku ishure shingiro ryo kwitaba ni muri commune ya eh, nyabihanga muri mu ntara ya mwaro hivugamwo ubwinshi mu masomero intebe imwe yagenewe utwana tubiri yicarako hagati ya batandatu na batandatu na- ya batanu na batandatu umwigisha umwe nawe akigisha abana bagera ku ijana na mirongo ibiri Raisa Liliane Inamahoro yarakubitiye ngaho ku ishure shingiro ryo kwitaba maze adutegura ino nkuru
Ishure shingiro ryo kwitaba muri zone na komine Nyabihanga riharugwamwo muri rusangi abana barenga amajana icenda kugera mu mwaka wa gatandatu amashure yibonekezamwo ibitigiri vyinshi kuruta ayandi akaba ari umwaka wa mbere urimwo abashika amajana abiri na mirongo itatu na batandatu umwaka wa kabiri wigamwo abana amajana abiri hamwe n'umwaka wa gatatu uharugwamwo abashika ijana na mirongo itanu na batanu vyumvikana ko bitoroha mu bijanye no kwicarika bano bana intebe imwe yicarako batanu canke batandatu mu gihe yarikwiye kuba yicarako abana babiri gusa nk'uko twavyiboneye ibintu bija ku nyuka iyo hageze kwimura ibiri ku kibaho aho biba ngombwa ko babiri bicaye ku mpera bahagarara mu kurindira ko bagenzi babo baheza kwimura nabo bakabona gutangura aho naho niyo badaciye babivamwo kuba aba bana bakiri bato badatahuriza ingorane z'ubwinshi bigiramwo bituma baca baguma basinda mu mwanya w'ivyigwa bapfa umugundano aba ni bamwe bo mu myaka ya mbere n'iya kabiri bayaze n'ijwi rya amerika baguma bangunda baguma bagwana kandi bakagu baguma basunurana kubera tutakwigwa ku ntebe kubera turi benshi bora baguma bayisonera ikaye y'iwanje ngo ndayikure bakanyankira ko nandikira ku ntebe bora bavuga ngo mitite y'amakaye bagaca baguma bansunura uwo munsi naciye ngwa kuri ubu eh, hamaca ndamukubita twaciye turwana uwo munsi kubera yaransunuye Mm, yashaka ngo yicaye ku ku kibanza kinini hamaca nkubita ingumu bo mu mugongo hamaca turagwana ubu bwinshi bw'abana bugira ingaruka ku barezi babo mu kutoroherwa kubakurikirana nk'uko bikwiye niyo ngabire jacqueline umwigisha wo mu mwaka wa mbere yigana ingene bimugora gufasha aba baregwa baguma basamara abandi basohoka hanze bikamusaba gukoresha umwanya munini urenze uwutegekanijwe ku cigwa cose ndiko ndigisha bamwe baratamba abandi baricara nkaca nsanga ndiko njana n'abitwa ngo bari imbere kuko nkubise akagohe gatonyi urabasohoka simenya ngo basohotse nkaca nsanga uko nashaka ko urudome bagwiga bakarumenya neza siko biheza ngo bigende nka hariya nkate nka semprise kariya semprise haguruka eh hajya kahagurutse niko kareha yategerezwa kuba yegereye ino imbere ntaho ndi bumushire ari hariya rero ntaheza ngo abone ibyo turiko turagira ino bandi baramukingira kandi nanjye ntaho ndi bumushire ubukene bw'amashure muri kano karere niyo mvo y'ubu bwinshi bw'abana kuri iri shure ryo kwitaba nk'uko barandereka jean berkimas aserukira abandi bigisha aha kuri iri shure abisigura kuko iri shuri riri ku mutumba wa tab uwo mutumba wa gitaramuka rero nta shure shingiro usanzwe ufise bikaca bituma rero abana bokwize kuri uwo mutumba baca baza kwiga kuri uwo mutumba wa taba hasanzwe hari ishure shingiro rya taba tuca tugira ingorane zidasanzwe uravye no mu wa gatandatu abanyeshuri bategerezwa kuhaba sibo bahari abanyeshuri bashika ijana n'abandi ni ukuvuga n'igitigiri usanga kirenze mu mwaka wa gatandatu abavyeyi barereye kuri iri shure batewe umutima uhagaze ko ari nkahamwe atagikozwe ubumenyi bw'abana babo bushobora gusubira inyuma uyu muvyeyi aharereye abana batatu asaba leta kubagarukira kugira abana babo bige neza twiga ikintu kitubabaza uza wumva umwana ahari ngo twege ngo twabuze agatabo twigamo abana bari bafise ubwenge nuko babura aho bicara bakaguma bagundana ari benshi twosaba rero ko leta yoguma idufasha nyabuna ikaguma itwongerereza ibibanza abo bana ntibabure aho biga kandi babe bafise ubwenge kuri izi ngorane ziri mu gisata c'indero aha muri komine nyabihanga ni akarutimana domitien umuhanuzi mu buyobozi bw'indero muri no komine aravuga ikiriko kirakogwa kugira iki kibazo gikemugwe birasi aho birashaje dufashanije n'abajeje intwaro muri komine twarashitseho turaraba bamaze kuduha raporo kizojana n'ico kubaka ivyo birasi naho bishitse mu bihe twugarijwe n'ubukene tuzogerageza canke dutabaze hejuru urwego rw'igihugu kumbure baze kudufasha twizeye ko abigisha batwemereye bemeye mu gihe bariko bakora rodopurwama nk'uri iyo shure ryataba bigisha ko um- ngira ngo mushikiranganje agiye gu- kuturungikira vuba na vuba abaza kugira ngo baze barafasha nyene no muri iyo myaka ya mbere kuko murabona ivyo bitigiriko vyoba birenze tumenyeshe ko hambavu y'iri shure shingiro ryo kwitaba rifise ubwinshi bw'abanyeshure hari n'irindi shure shingiro rya kavumu riri muri no komine nyene rifise ingorane nk'izi mukamenya ko komine nyabihanga isanzwe ari nayo ya mbere iharugwamwo abantu benshi kuruta izindi muri ino ntara ya mwaro muri komine nyabihanga mu ntara ya mwaro hahise lilian inamahoro ijwi rya amerika mu kanya turasoza ariko imbere y'uko duhana agahindukira twerekeze mu ntara na komune ya bubanza ivugwamwo ikibazo c'ikena ry'amazi ico kibazo kiriko gitera umubano mubi hagati y'abubakanye n'ababana bisanzwe ivyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu ubanza diane ndonse
aha ni ku ibombo rya rusengo ryo ku mutumba giko muri komine bubanza ubucimbiri bune bugize uyu mutumba nibwo buhurira kuri iri bombo ari nacyo gituma tubona umurongo munini w'abana hamwe n'abakuze batondekesheje amabido bazanye kuvomamwo uyu avuga ko hari igihe asiga atondekesheje ikivomesho ciwe agataha gukora utundi dukorwa mu kurindira ko ashikirwa urashobora kumaraho nk'amasaha abiri waje ukicara mu ruzi n'ibido ukayihebera ino ukabanza kuduga hama ubu washitse muhira wicaye muhira umwanya muremure ukongera ukagaruka kuraba ko ibido yawe yashikiriwe kandi ushi- ushitse ngaha ibido yawe yatarashikirwa ni hamwe uhita utera induru ngo ibido yanje yari ngaha ugahita ugwana abadashoboye gushikira aya mazi ya rusengo baca bikora ku mazi yo mu ruzi kidahwe ruca iruhande y'urwo rusengo nko ku metero zibiri urunago abana bariko bagogamwo abandi bamesura hepfo yaba hari abandi bariko baravoma ayo batahana mu mihana ariko kandi hari abavuga yuko gushikira uru ruzi ari amahirwe ni mu gihe bavuga ko bagenda urugendo rw'inusu y'isaha kugira bashikire aya mazi uyu ni umwe muri bo duhuye aje kuvoma uje uvuye he mvuye hariya hakurya mu nyagongo wagenze umwanya ungana iki uragenda nk'inusu isa kuko hariya nta mazi ahari tuza kuvoma ino turinda gufata urugendo kandi ayo dutekesha dutekesha aya ubuze umwanya wo kuza kuvoma aya yo mu ibomba mbwa aya mazi ni mabi kuko bameseramo ibyahi ya mazi mu bitaro yakamye byose baza kumesa muri urwo ruzi rutemba kandi tukongera tukarukoresha kandi n'epfo nyene hariho abantu bayavoma bakayanywa ubu bukene bw'amazi buraba intandaro y'umubano mubi mu ngo umukuru w'umutumba wa shari ya mbere gasereka oscar avuga ko hari n'igihe biba ngombwa ko bajya gucungera umutekano w'abavoma hageze ku mugoroba intambara iri hajya y'amazi hamwe mbere twatwikwa tukaza kugira umutekano w'amazi kugira ngo dutoreshe abantu ari intambara ari kurwana mugabo ntitukironka amazi twoga none nk'umukenyezi yoronka amazi umugabo yoga nayo guteka nta ntayaronse arenshi gutuma n'imibano mibi dufise ku mutumba nka jewe n'umukuru w'umutumba imanza nyinshi abagabo bariko barata abagore babo bakaja kwiyondera abagore bafite isuku kuko batacoga wumva nk'umukenzi wawe w'umwirimizi avuye kurima n'uburimiro ntaho amazi yo koga naho urumva ko ingwane zica ziba kandi bituma musambura kukaba nkako uwo mukenyezi duhuriye ku ivomo avuga ko bisaba umusunikano mu gushikira amazi uragwana naho baba batonze barasambura umurongo mugaca mugwana abafise inguvu baravoma abadafise inguvu nabo bagaca bahitamwo kwicara ngaho bakarindira abadashoboye kurindira nabo baca bataha abandi bagahitanayo ayo maba akaba ariyo badugana aya mazi agwanirwa bavuga ko hari igihe azamwo umucafu eka mbere n'inzoka zikabonekamwo ibyo biruko mu gihe kandi bavuga ko umuryango utanga intererano y'amafaranga ijana mu kigo cya komine kijejwe gukwiragiza amazi meza buri kwezi kugira ngo abungabungwe neza aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika tugatanga iryo jana hari igihe usanga hariyo abantu benshi bikanka yuko uvoma abana kenshi bakadoga batavomye kuko abantu babaye benshi cyane muri uzi nkabona rero turiko turatanga nk'amafaranga ijana ijana kandi tuvoma nk'amazi mabi ico kidaho cihindira mu ibombo hari igihe mbere je rero ryari naragize ikibazo hariho umumama yari yayavomye aca asangamo igikere mu kabido turahiga uko ngene cagiyemwo turabibura urumva mu bisanzwe turakenya amazi cyane gose hajya mu kwezi kw'icenda iyo imvura itasuye nk'umuntu avomye usanga harimo utuyaga duto duto hajya rero umuntu rero atunyoye atatetse twebwe ngaha turiguma tunywa amazi ntiduteka dupfa nk'uko nyene kubera iki mutateka erega none erega ari abantu bese batazi ibintu by'isuku emwe n'inkwi nyene kuko nta nkwi zihariho n'ibiti byose byaragiye kino kirasigaye ngaha n'ibigazi gusa ni ubugaragwa n'agatami katusi tubona ngaha ihari none bose ibyo ubona ibintu birunyuka igihe c'imvura kuko uruzi kidahwe rwuzura n'iryo bombo rikanigwa abahavoma bavuga ko n'indwi ishobora guhera badasubiye kuvoma bakikora ku mavuravura baretse aha baranavuga ko basabye ko iryo bombo ryokwimugwa ariko bitarakunda niyo saba frederic ari muri komite yo kubungabunga amazi muri komine bubanza avuga ko n'ibikorwa byo gusukura umuringoti bategerezwa gukora buri myaka ibiri bidaherutswe ni ukuvuga buri myaka ibiri ibiri bisaba ko tuyisanura tukanza tukagira vidaje mu byo twizera ko byari bimeze mugabo ntabyo muhora mugira oya ntabyo dukora tugira kubera leta urabona ko ibintu byacu biparangana kubera rero tutagize ya vidaje ya rusengo rero bwa buntu bw'ubuyokayoka ntibuca buboneka ubu rero haheze imyaka ingahe mutabikora haheze imyaka itatu amakuru duhabwa n'abarongoye ikigo kijejwe gukwiragiza amazi meza muri komine bubanza ni uko igice c'abanyagihugu bo muri iyo komine aribo bakenya amazi meza mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse avugwa hirya n'ino naho ibitigiri by'abishwe n'ibisasu byaturikije mu mamodoka kuri no wa gatandatu i mogadisho ku mugwa mukuru wa somaliya biza byashitse byababa ku majana abiri na mirongo ine hamwe n'abarenga amajana atatu bakomeretse kiba igitero gihitanye abantu benshi cane muri kahise k'ico gihugu bakomeretse harimo umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika mu gisata ca somali abdul kadir mohamed icegera c'umuvugizi wa sena ya somaliya abshir mohamed ahmed yabwiye ijwi rya amerika ko abapfuye bamaze gushika ku majana abiri na mirongo itatu n'indwi nonga hariho duce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi inshuti bakunze mwariko muratwumviriza tubakengurukiye bivuye ku mutima ku kanya mwafashe kugira ngo mwumvirize ijwi rya amerika twongere tubatumire mu biganiro bindi biri imbere muri vyo harimwo ikiganiro muri isanga mukurikira kuva igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda diane nahazwe na makbili ya bero twari kumwe mu kiganiro wanyu mu ntara tubifuriza indwi nziza